my correct people, i don show again Oh, my correct correct people. hmm good morning good afternoon depends on where you dey watch me from Oh, hmm Not be smart tin we dey hear Oh, we dey hear say they say oba elegushi o oh, say he go on of ife palace He say not be say e with on of ife because they get issue They were friends dem not come dey do friendship again e dey come keep to each should not be say if dem see for party they know they greet but wetin come pepper and now for body be be na be queen naomi matter When be say he make a legacy, come go palace make e go talk with Caviezi. They say after he talk with Caviezi, finish They say Caviezi weak like dodo wen e so cold here. They say not be smart thing my people. They say Caviezi no fit talk He tell Caviezi, say this is what you they do we know say you dey pepper queen naomi for body you wan do some things when you go take pepper am but you no need all this talk when you dey talk that day no be you be the dis women when you marry they are you were dating them. they are your girlfriend or woman friend before you come marry them. as queen naomi pack comot and na dis same women na im pursue queen naomi comot They say caviezi come weak no be small thing my people. now say yes thank god say hmm, elegushi come come talk my people. no be small tin so welcome to Boss corners tv if you never subscribe share subscribe and make you not leave una comment follow me for my second page and second blog as eh, busy. follow me guys subscribe leave your comment god will bless you now. follow me for my facebook page you. Oh as Bose Corners blog leave your comment if you una watch this video finish share am and leave in a comment god bless you una my people. They say oba legacy. say he blame kabiyesi well well tell kabiyesi say e no suppose did he do to Queen Naomi say he not supposed to do am He come blame him well well They say kabiyesi no fit talk my pipo dis oba elegushi and kabiyesi dem be tight friend o before o until kabiyesi <laughs> kabiyesi come colombia dem <laughs> come scatter <laughs> oh god only way we no go see for our Ooni of Ife hand now nah, nah. because of Queen Naomi na make caviarcy go there because caviar queen only of if um uh, na make uh, elegushi go there because elegushi fit say uh, e no see person wen e go talk to am e no say wife don first talk to am according to wetin we hear we hear say na im wife na im tell am say dis thing wey your friend dey do e no good make e go talk with am na im make am go right now eh, my people, Ooni of Ife uh, uh, eh, eh, don tell Ọba Elegushi say okay as a friend okay you help me talk to Queen Naomi maybe he will listen to you because Queen Naomi and Ooni of Ife uh, Oba Elegushi my people he dey listen Queen Naomi go listen to am you understand but the thing be say Queen Naomi dey fear Kabiyesi you understand Queen Naomi dey fear Kabiyesi and Kabiyesi sef dey fear queen naomi you see queen naomi no dey gree call kabiyesi e no dey if e call am e go give am phone to tadenikawo you understand e go talk kabiyesi dey fear e no wan make queen naomi record her record him queen naomi dey fear e no wan make kabiyesi record her. so na so <laughs> ah god dis whole recording eh ah god go help us for these modern things. wey we dey do so my people, dem say oba elegushi queen uh, oni of ife plead with am say make e help am talk with am say just make him with queen talk, make e for gree talk with am for phone you understand so he con agree later on so oba elegushi con go speak with queen Then den later on dey say okay He don agree to talk to caviarcy now as me and una dey tok so when i hear this gist i was so happy say i hear this kind gist They say since eh, before a olojo festival na im queen naomi oni of ife don wan tok wit queen naomi e don call am he don't greet pick so that he come make oni of He e tell his papa He come call his papa tell am say make e help and talk with her e know say uh, Queen Naomi dey lis ten to Kabiyesi papa e come call his senior brother because of say with Queen Naomi dey talk but still yet Queen Naomi no gree lis ten you know say sometimes uh, na people dey na somebody go make person take change na so human being be you go human that is eh, with the way wey dem take deal with you you go come change better person go come be uh, go come be evil person na so life be so my people, dem say na only um um because of queen naomi uncle when he come from uh, which state he come from that day i don forget the state where he come from na im make uh, oni of ife don come fit reach queen naomi again say na that one now na im come scatter everything say na only oni of ife papa oni of ife senior brother na im queen naomi dey answer you understand say na dat queen naomi uncle na im scatter everything That man wey come from australia you understand na im come scatter everything kpatakpata my people. now after afta she don talk to queen naomi finish She come call oni of ife back say e don talk with queen naomi say queen naomi don accept say he go talk to am face to face so queen oni of ife come dey happy say at last he wan talk with am you understand my people. hmm dis polygamous home no be small tin dis polygamous wey dem dey do e no easy no akoba adaba olonmaja rio person go come use early age enter polygamo house in the name of say dey marry king hmm. my people. Now see oba elegushi now you know how many women don't give am belle Well, they born girls in the name and im wife no let am im wife say na only she na im go remain for palace say na wetin the two agreement when dem get be that one so my people, as i dey very happy as oba elegushi na im come be di person wey come tok put for their queen naomi issue una know say queen naomi and oba elegushi dey talk well well and oni of ife dey tok too well well uh, uh, oba elegushi dey travel go ile before well well na since wen dem get issue because of land things property na im make dem come get wahala na since that time They don't come dey talk again but right now dem come dem don settle so my people, they say kabiyesi don't smile at last because of say mommy tadenika wan talk with am